bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana akarwa yari yiyemeje kumenya inkomoko y'amagambo amuvugwaho ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
Ndewiwe senzari mwiriwe neza mabo Ntego noneho ndabona hari amafu umubyizi uraza kuba utubutse aha mabo karame rwose ubu ni amahoro Mm.
ariko ukwezi gushize izuba ryaradutwitse inda zipfira mu myenda neza neza neza
reka Eh, ye ni ukuri kw'imana da Eh.
Eh, ibyo ni ukuri rwose Eh, none se ko ari wowe wenyine wereka abakozi byo gutera ibishyimbo eh.
kankindi yagiye ko mukamana we mbizi yakoreye umukwe yewe kankindi yagiye gutegura imishingiriro Mm.
Mm, kugira ngo igihe cyo gushingirira tuzabe twiteguye neza Eh.
Eh, ese nibyo numvaga mugaga amubwira kuri telefone ngo gututira urubingo eh.
nahanjye nkagira ngo ni urubingo rw'ubwatsi bw'inka Eh, yewe nibyo ntubaze Eh.
Mm, ni rwo tuzakoresha Eh.
Eh, ariko nk'iwanjye njye nzakoresha inturusu inturusi Eh, hari n'abakoresha amazi imigano iyo ndabizi Eh, cyangwa bagakoresha ibindi biti bivangwa n'imyaka nka gereveriya Mm.
eh, kariyandara Mm.
resena harunusi n'ibindi nk'ibyo ngibyo yego rata Mm, none se senza karame mabo mwasanze ubutaka bwarabonye imvura ihagije yewe gawe none se mabo karame wagize ngo bose yakwemera ko umusanziriza amasinda atarasomye bihagije yakata ntabwo yabyemera hanyuma ubwo nyuma yo gusanza amasinde harakurikiraho iki U- urumva nyine twe dukurikiza amabwiriza ya bosi Mm.
kuko nawe bayabimenyeye nyine mu mahugurwa n'ingendo ushobora ajyamo mbwira nyine mbimenye Eh?
mbwira mbimenye none se iby'abagore n'abagabo ntubizi Aha.
ubona mugaga yakwicara ngo agiye kunsobanurira ibyo byose kubera iki ko mubaza akambwira ngo nzabimenyera mu kazi nagize se bwarakubeshya Mm.
buriya ishuri ryiza ryo guhinga Mm.
ribamo umurima yego nyine He, u- urumva ubu turajya mu masinde Mm, ducamo imirongo itambitse mm, iteganye nyine yego.
He, itandukanyijwe n'intambwe z'ikiganza ebyiri n'igice ni ukuvuga ngo hagati y'umurongo n'undi utera kabiri intambwe y'ikiganza Aha.
ukongeraho agace k'intambwe yego Ye.
He, mbese ubwo ni santimetero mirongo itanu ndabyumva He, noneho niturangiza Mm.
turajya muri ya mirongo Mm, dutera intambwe imwe y'kiganza eh, ducukura akobo kareshya n'urutoki yego ubwo ni ukuvuga ngo karaba kareshya na santimetero eshanu Ye.
noneho twongere dutere indi ntambwe y'ikiganza duca akandi kobo dutyo dutyo he buriya gutera ibishyimbo ku murongo eh eh eh, ntihamere idakuka he ntihamere itajegajega mbese ubwo ni ugucukura utwobo dutandukanijwe n'intambwe imwe y'ikiganza Eh.
kandi dutondekanije ku mirongo itandukanijwe n'intambwe ebyiri n'igice by'ikiganza si ibyo Ye.
Uri umunyeshuri mwiza
erega mpamvu ujye wibuka ko nigishije igihe kirekire ni ukuri kwibara ufata vuba Eh, kandi koko di eh?
Mm.
U- ubwo rero muri buri kobo Mm.
duteramo intete ebyiri z'ibishyimbo yego rata niryo banga niyo mpamvu nabonaga ibishyimbo bimera ari impanga Eh, uko nyine Eh.
Eh, nuko biba byagenze yego
Eh.
yewe Mm.
hanyuma se ko nabyo ifumbire wambwiye akose kakwe uguru uracyari uwo kubwirwa ibyo ifumbire koko None.
Eh, harya mu gihe cyitabira ntabwo ntabwo wabonye ko twabigenje ashwida mwabigenje mute buriya rero Mm.
mu gihe cyitabira twashyizemo ifumbire y'imborera n'imboreye iboze neza neza neza neza urebye ingana n'ibitebo nka makumyabiri ku gice cy'umurima kingana n'intambwe icumi ku icumi ntabyo uzi ndabyumva ubwo ni ukuvuga ibiro magana abiri kuri ari ntubaze Mm.
Eh, ariko nyine mu gihe cy'itera cyangwa ibishyimbo bimaze kumera Mm.
nukongeramo ifumbire y'imvaruganda Mm.
Eh, ubwo urumva ko tuzashyiramo iya dapu Mm.
ingana n'inusu y'ikiro ku gice cy'umurima kingana n'intambwe icumi ku icumi nakubwiye nyine wumva ahubwo Ih, ni uko bimeze rwose bari ibintu byoroshye Eh.
Ih, iyo utabonye iyo fumbire ya dapu nakubwiye Eh.
ukoresha nipeka cumi na karindwi cumi na karindwi cumi na karindwi Eh.
Eh, aho ni ibiro bibiri cyangwa ibiro bitatu kuri cya gice cy'umurima nakubwiye cy'intambwe zingahe icumi ku icumi mbaze Ndabyumva rwose.
Ih.
Mm.
ariko rero hagati aho Mm.
abafite umurima urimo ubusharire Mm.
bo babanza gushyiramo ishwagara ishwagara Ih, bayishyiramo nk'ibyumweru bibiri mbere yo gutera Eh, ntabyo wari uzi se reka da none se senza karame mama wangeje hariya hirya tukagenda tuvugana ah papa ibyo nabyo Mm.
ikibazo se
Ba rero Ih, ndakumva njye mbona warampemukiye
jyewe wowe senzage ntabwo kuko nabitinyuka hari ibintu wanyemereye ariko utankorera ntabwo ibyo ni ibiki kuko nagukorera abantu ibi koko ariko senza Karame.
uribuka ngusaba ko uzajya umenyera amakuru ukabinyemerera ndetse ukanongeraho ko uzajya umbera radiyo Ibi rwose ntabwo ibi byose nigeze rwose bi- bi- bitezukaho ibyo ndabyibuka ko nabikwemereye rwose mbivugisha n'amatama yombi Iki- iki- ikibazo ni kihe mama none se ko wantereranye ntugire icyo umbwira kigiye gutererana ntererana nyine Rwose kuko mpamvu rwose kuko uri umuntu wanjye a- hari ikintu namenye kuko nanga kukikubwira Yeah, umva.
ihoraho ni ukuri kw'Imana U- umva senza ndakumva ubona ngo urumva amakuru ko najyanye na kagina mu bapfumu aho kuza ngo unyegere ubimbwire wumve Ah, ah, ah, ah, maze ukabibwira mugaga njye ntaranabimenya ubwo se buriya washakaga kunyi- ku- kunsenyera rwose cyangwa mwabusha mwabusha ntabuje iki ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru Eh.
ndakwinginze Eh.
rwose n- niba bose yarakubwiye ko njye ari njye wabimubwiye Mm.
ntabwo nabihakana Ah, ariko wumve ko nanjye nta kuri kw'imana nabimubwiye ntyo ka- ka- ka- kandi Mm.
ntabwo nari ngamije kugusenyera ni ukuri kw'imana ariko se senza Ka- ka- ndakumva umbwize ukuri rwose mabo nawe urabizi ko nta kintu na kimwe naguhisha Mm.
urumva yaba imbere y'imana n'imbere y'abantu n'imbere y'isi urumva ndetse n'icyo utambajije njye ndakikubwira ntazi ko nkubwira n'amagambo ure ntazi ko nkubwira na- na- na kari murore umva nkubwire senza Ndakumva.
uwaguhitishamo kuba inshuti yanjye Eh.
cyangwa kuba inshuti ya kankindi Eh.
wahita mu ndi
mabo kuri kumana urambabaye bimubaza iki se urampemukiye urambabaye mabo ndababaye pe abajwe n'iki Ub- ubwo koko urabona koko nakugurana kankindi njyewe senzage Hi? U- ubwo koko urumva kugereranya wowe na kankindi koko mama, urumva atari ukugereranya koko urumuri n'umwijima Urambabaje.
ibyo urabivuga ubivanye ku mutima senza ni ukuri kw'imana yo mu ijuru mabo Mm.
n'impamo y'imana yo mu ijuru ihoraho ngewe nkubwiza ukuri ndakubwiza ukuri niba nkubeshya Mm.
imbwa zinda igata aka kanya rwose zihita zi- zi- zi- ni ukuri kw'imana zinda zin- zindira ku gasozi aka kanya nkubeshya ni ukuri kw'Imana.
ndumva nta mpamvu yo kugushidikanya areka mabuja Mm.
nyizera Hi?
Mm, Nyizera.
rwose pe Mm.
ubwo ari uko bimeze rero Hi, ukaba uri ku ruhande rwanjye babo ngewe ndi ku ruhande rwawe ijana ku ijana sa purusa nagira ngo rero icyizere mugaga yashyize mu- kuri kankindi Eh.
tugihindukize cyose kirunde kuri wowe kuko njye mbona ari wowe bikwiriye nibyo babo rwose urasa byashoboka ko ko- ko muri akanya nari umujyanama ukomeye u- kuri bose Hi? Wa- wa- byashoboka se?
wowe fasha gusa Eh.
ibindi ubindekere ariko ariko mabo ibyo ibyo ibyo bintu byoroshye ibyo ngibyo Ah, pa pa pa pa ibyo nta kibazo rwose Mm.
erega wa mugani wawe ngo ntayitinye tarubwo
Ewe.
mukama karameri uyu munsi akazi kari kadutsinze mu murima nawe wigaramiye di nigaramiye Hobi nta no guterefona ngo utubaze uko tumerewe koko mukama ni?
yewe kandi uzi sha.
ukuntu umunsi wo gutera ibishyimbo nta no gucira hasi ugira ngo se ngewe sindari najigirijwe Mm, urire mu biki se wowe harya ntabwo nakubwiye ashwi yo Eh, maze kumva inama za bosi eh, nahise nyine mfata icyemezo nanjye cyo guhinga ingano da nibyo Hmm.
yo ndakwemeye mukama eh.
ari njye wasigaye inyuma diya erega n'ubundi ngo umwambari w'umwana agenda nka shebuja di niko bimeze da ese rwose reka nzasange uriho uzitera rero umisha mu murima nk'uko twamishaga amasaka ntareko ye Ca ntago seka pe ariko se nzajye rwose ko nanjye nakugoreweho Mm.
ubwo ko wararebye usanga ari njyewe ukwiye gusigara inyuma mu myumvire ariko ntukajye nawe urakara wiyumva nabi mba niganirira aha ni ukuri mba ngira ngo numve niba ubizi ngaho
Eh, eh.
umva nkubwire senza ndakumva rwose ngewe nisomeye neza imfashanyigisho yateguwe n'ikigo cya minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi Eh, kiriya bita siko sika eh.
ku buryo nzi neza uko ubuhinzi bw'ingano bukorwa ntundebe gutya mu ku buryo mirire rero gutera ingano uburyo bwa kijyambere ubizi Yamva ye cyane rwose akaba Hmm, ariko ko numva uri kummenyera ehe dore icyo twabanje gukora ni ugutegura intabire yego
ngira ngo rero urabizi ko ari uguhinga nyine mu byiciro bibiri aha ubwa mbere ni ugukuramo ibyatsi yego ubwa kabiri ni ugusanza intabire ugasanza ehe.
ikagira iti ikaringanira neza neza hanyuma warangiza ukayicamo imirongo itandukanyijwe n'intambwe y'ikiganza Eh, ubwo nyine ni ukuvuga santimetero makumyabiri ah, ko nakora akasi ah.
Mm, ni ibyo gusa se Eh, ikagira ubujyakuzimu bureshya na santimetero eshatu ariko ariko we mbese ubwo ugereranije ni nk'uburebure bw'urutoki ibyo nanjye niko bose ariko yabinyigishije Eh, aho ngaho ibyo gushyiramo ifumbire uzageza ngo byo simbi Eh, mbwira.
areka ye Eh, urumva mhm, mbere y'ibiba yego nashyizemo ibitabo icumi by'ifumbire y'imborera kangahe kuri kangahe ku kigero cy'umurima w'intambwe icumi ku icumi yewe hanyuma rero mu ibiba Mhm, ibyo nyine urumva nakoresheje imvaruganda ya dab yego ikiro kimwe ku kigero cya wa murima w'intambwe icumi ku icumi mukamakora ni ukuri kw'imana eh?
Eh, Eh, eh, eh, ashaka, shaka urabona ko ko n'ubusa warabifashe cyane.
neza neza neza neza eh?
Areka ye.
turabizi se kajya ndakumva maniwe ni ukuri mukamana avuye mu mahugurwa ambwira uwo mushinga ndawushima pe Hii. abonye nari nzi ko nibikubwira uhita uherukanira hejuru ko numvise ubukira twawushyitse pe byarangiye ariko rero maniwe uramubwire ndakumva mbwira nta mugabo wo korora inkoko ibyo ni iby'abagore mva nawe ra U- u- ubwo n'abatwumva u- u- uzi ko batwita inkunguzi utworoye inkoko Eh?
umva kajya reka ibitekerezo bishaje dukorera ifaranga sha Eh, mu nkoko mva nawe ra ariko ubu uzi ko ngo inkoko zorowe neza Eh.
zigahabwa ibiryo bihagije iyo zagaburiwe neza zigahabwa ibiryo bya ngombwa zikeneye Eh, zikura neza mu minsi mirongo itanu zishobora kugurishwa
hanyuma ariko ntibambwiye ko noneho imbuto yo ugenda uyitera Mm, mm, nabyo ndabizi Eh, urumva mhm, muri cya kigero nyine cy'umurima w'intambwe icumi ku icumi mhm.
ni ukugenda unyanyagiza muri ya mirongo imbuto zuzuye iriya mirongo ureba hariya Eh.
iriya iri hariya nyine Sha.
buriya iriya yuzuzwa n'ikiro kimwe nkaba ndemeye pe ndemeye icyo cyo ntacyo nagukosora rwose urakizi neza neza Ah, erega senza ye ntukambone ntya Eh, burya nta mfashanyigisho igencaho ntayicishije mu ijisho sha ibyo nabyo ni- uzabaririze ni irindi rwose banga nabyo Mhm, sha ni uku nyine Mm.
akazi natwe twakiriwemo ayiwe ariko buriya rero- Mwihangane.
Eh, hagati aho ariko nanavuganye na mabuja atikise kandi senza umva rero hi sha ibintu yambwiye noneho byancanze pe gute se Eh?
ntibicyakubwiye byagucanze mukama ndakumva mu mutwe wanjye sinzi rwose niba koko kankindi yarabyaranye na patoro cyangwa ari ukumusebya
none se ni igiki gishyashya yakubwiye we nyine ukabona ngo kuba bisakuzwa cyane bituruka ngo kuri ba nyir'ubwite Mm.
ngo baba babyamamaza kugira ngo bosi yigure ngo agire ngo ibyo atangamo Aye. none se nyine si nako byagenze akamugabira inka ese mama nawe ukaboneraho nanjye nkaboneraho ariko se mukama ibyo koko ni ni- ni- nibyo koko niyo gihamya none se ko mu mutima w'umuntu ari kure ko nta warungurukamo gihamya irenze iyo ngiyo ushaka niyiba uzayikura he ko senza Sha, yewe ese nta mabanga koko umugani waba muririmbyi amabanga nyine nese byarangiye mwumvikanye icyo ahubwo ni bya bindi nyine wabwiraga Mm.
eh, ko yifuza ko tumuba hafi ko tugatesha agaciro ngo ibi- ngo- ngo icyizere bose afitiye kankindi kandi nyamara buriya twabigiramo inyungu inyungu zo zirimo none urumva ntizabura Mm.
ariko gusa rwose mukamana buriya ndeba kure harimo inyungu oya ariko nanone shanjye mbura kankindi atari umuntu mubi rwose ukwiriye guci- gucibwa urwo gupfa ariko ye Ni ukuri senza kw'Imana.
ngo kankindi si umuntu mubi shanjye mbura ntari birye pe.
atabaye mubi wo kuri iyi si nta n'undi mubi waba yibaho Aha, gusa nawe uramwanga Eh?
uti uti ngo ngewe ngo nanga kankindi Eh, ubwo naba mwangira iki senza aha.
gusa njye nzi ko nyine hari ibintu bibakorera mugaga Eh.
kandi waramwizera reka I- ibiki se mukuru abyihorere yewe ninjye ubizi mbaza Ko ntacyo byibike ubwo se wambwiye Eh.
oya mbwira ariko aha ariko si ubundi senza reka nkubaze ndakumva ubundi urinda wibaza ibyo byose Eh.
kankindi abaye ari umuntu mwiza twebwe byatumaririye fasha wese urabyumva ute mukamana Eh?
ntacyo kumva kindi kibirimo senza aha mabuja ahanganye na kankindi urumva Mhm.
kandi muri urwo rugamba arimo Eh.
araduhitishamo kujya ku ruhande rumwe ni ukuvuga ngo urajya ku ruhande rwe cyangwa ujye ku ruhande rwa kankindi neza guhitamo nibyo byakunaniye gusa urumva ibyo byananira ngewe None urambaza.
byananira bite koko mukama Eh?
none se ibindi wibaza by'ubwiza cyangwa ububi bya kankindi urabishaka iki ko bitakureba
ariko mukama ibyo bintu uvuze ni ukuri komeza umangamange urindagira uza ni akazi kawe Eh, icyo uvuze ni ukuri Eh, wahagaze hamwe cyerere ubu se mukamana na senzajya ko biyemeje kujya ku ruhande rwa karwera kankindi ntagiye guhura n'ibibazo ntimuzacikwa n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti wawawa akadomo minagiri akadomo govu akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri